dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe ndagushimiye cyane Etienne karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu munsi mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abadukurikiye dusangira ijambo yacu yo kuri uyu munsi n'umwihariko iribanda gusa ku nsengero za kiliziya gatolika ziherutse gufungwa mu rwanda mu nkundura guverinoma ivuga ko hari insengero n'imisigiti bitujuje ibisabwa urutonde rw'ibisabwa rwasobanuwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rgb mu nyandiko rwashyize ahagaragara mu gihe bafungaga insengero n'imisigiti ni igikorwa cyakozwe n'inzego z'ibanze bwite za leta ku bufatanye n'inzego z'umutekano bavuga ko abayobozi b'amadini n'amatorero barenze ku mategeko agenga imiryango ishingiye ku myemerere ibyo basabwa birimo kugaragaza umwanya wisanzuye imbere y'ahasengerwa kandi usukuye wo guparikaho ibinyabiziga urukarabiro mu mugambi wo kwimakaza isuku ubwiherero busukuye kandi buhagije kugira imirindankuba ku nyubako zisengerwamo kugira ibikoresho bituma amajwi y'abasenga adasohoka kugira ibyuma by'umutekano bisaka binjira n'ibindi mu mwinjizo w'iki kiganiro ndabanza kubumvisha isobanurampamvu itangwa n'ubutegetsi muri gahunda bwafashe yo gufunga insengero n'imisigiti aha perezida w'u rwanda paul kagame yarahizaga minisitiri w'intebe n'abadepite muri manda ya gatanu yabo mu kwezi kwa munani uyu mwaka churches biriziya cyangwa n'amakanisa n'ibiki izo minsi mbibona kandi sibwo bwa mbere hari ubundi icyo kibazo cyavutse sinzi na bamwe mubyibuka hari abantu basa n'abijijisha ntibagire memore ikintu cy'amakanisa ni iki murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa wabanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiyeho ate amakanisa cyangwa ni iki ni iki ukabona amakanisa mu rwanda ngo amakanisa bafunze ibihumbi amakanisa ibihumbi ni iki mwarwaye iki koko abanyarwanda ariko ngira ngo ni ibibazo byo kuba abanyafurika abanyafurika dufite ikibazo rwose imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba biduha umutekano biduha bituzamurira ubukungu bituma umunyarwanda atagira inzara atagira biriya bibazo navugaga zose mugiye kuzimarira mu bintu ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije ndetse bigasa nkaho hafashwe umwanzuro habaye iki nyuma yaho ku buryo twongera tugasubira hahanda ubu koko mwebwe nk'abanyarwanda n'ababicaye mwebwe abadepite mwicaye hano ubwanyu ubu hejuru yo kuba umudepite mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye ukaba umudepite ukaba umupasitori ukagira ikanisa warangiza erega abantu bakishyura bakabishyura n'udafite na wa wundi wabujije ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha ni ukuvuga rero abantu bavugishije ukuri ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo ni iki ni indwara ki abo rero bameze batyo hari n'ubwo ugira uti wenda bifite ishingiro ariko wenda niko mubyumva sinzi usibye ko bamwe tutabyemera uhuye n'umuntu aravuga ngo urareba nijoro nari ku musozi kanaka nabonekewe nahuye n'imana navuganye nayo wahura n'undi akakubwira nawe ukundi imana ibyo yamubwiye wahura n'undi ni umuhanuzi arahanura ibizaba ejo kuri kanaka no kuri kanaka mbere na mbere ngewe mpuye nawe ukambwira ibyo nabanza kukubaza niba utari umusazi ugomba kuba uri umusazi niho nahera icya kabiri nagusaba ubuhamya evidensi ibingibi uvuga yuko warayihuye n'imana ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho nyereka gihamya ariko abanyarwanda mwarapfuye mu- mugera ahangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza ari wo- u- u- umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira ntibibe hamwe ntihabe ahandi bikaba ahantu amagana ibihumbi igihugu si ubu kiba kikiriho ko mwashize mutabaho Kugeza ubu tubagezaho iki kiganiro dusangira ijambo icyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka kirerekana ko ikibazo cyo gufunga ibikorwa remezo bya kiliziya gatolika kitoroshye ku isonga kiragaragaza ko mu Rwanda hose hafunzwe za paruwasi mirongo ine na zirindwi muri paruwasi magana abiri na mirongo itatu n'imwe mu gihugu hose muri diyosezi icyenda zose mu gihugu ikindi biboneka muri iki cyegeranyo biratwereka ko muri santarari hafi ya kimwe cya kabiri zingana na magana ane na mirongo irindwi n'enye zafunzwe muri santarari magana cyenda mirongo ine n'eshatu zibarizwa muri diyosezi icyenda mu gihugu hose diyosezi ya kibungo iza ku isonga muri diyosezi icyenda zo mu gihugu hose zafunzwemo paruwasi nyinshi kurusha izindi muri paruwasi makumyabiri n'ebyiri zibarizwa muri diyoseze ya kibungo hejuru ya kimwe cya kabiri cyazo zashyizweho ingufuri hafunzwe paruwasi cumi n'enye zose nyamara diyoseze eshatu ariyo cyangugu nyundo na ruhengeri zo nta paruwasi n'imwe ubutegetsi bwite bwa leta bwafunze diyoseze ya kibungo kandi ikomeza kuza ku mwanya w'imbere nka diyoseze yafunzwemo za santarari gatolika nyinshi imibare ya kiliziya gatolika mu rwanda igaragaza ko muri santarari ijana n'imwe zari ziyigize santarari enye gusa arizo zifunguye kuko mirongo cyenda na zirindwi zafunzwe aha diyoseze ya byumba ihita ikurikira ya kibungo imibare ya kiliziya gatolika mu rwanda igaragaza ko muri santarari gatolika ijana n'icyenda zo muri byumba izigera kuri makumyabiri n'eshanu zigisengerwamo naho izindi mirongo inani n'enye ubutegetsi bwazishyizeho ingufuri kuri diyoseze zifite santarari nkeya zifunze harimo iya gikongoro muri iyi diyoseze hafunzwe santarari makumyabiri n'eshatu muri santarari mirongo irindwi n'ebyiri muri diyoseze ya cyangugu hafunzwe santarari makumyabiri n'eshanu muri santarari mirongo inani n'eshatu amajanisha yakozwe na kiliziya gatolika mu rwanda mu cyegeranyo cyayo ashyira diyoseze ya kibungo ku mpuzandengo yo hejuru iri kuri mirongo itandatu na gatatu ku ijana ya za paruwasi zafunzwe ndetse na mirongo cyenda na gatandatu ku ijana ya za santarari zafunzwe ijwi rya amerika imaze kubona iki cyegeranyo yashatse kumenya umubare w'abakirisitu gatolika byagizeho ingaruka duhereye kuri diyoseze ya byumba bamwe mu bayobozi ba kiliziya gatolika twavuganye batubwiye ko abakirisitu gatolika bari hejuru y'ibihumbi magana abiri na makumyabiri n'icyenda bari mu bwigunge diyoseze ya kibungo ho ari naho hafunzwe paruwasi nyinshi imibare twakuye mu nama y'abepiskopi gatolika mu rwanda itugaragariza ko abakirisitu gatolika barenga ibihumbi magana abiri na bitatu batagikandagira mu nsengero muri diyoseze ya butare nayo ifite abandi bakirisitu barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu na bitatu bigunze kubera ko ntaho gusengera bafite muri iyi minsi ni mu gihe diyoseze ya kigali nayo abandi bakirisitu gatolika barenga ibihumbi ijana na cumi na bitandatu batabasha gusengera hamwe diyoseze ya gikongoro yo inama y'abepiskopi gatolika mu rwanda igaragaza ko abagombye kuba basenga ari ibihumbi birenga mirongo inani na bibiri by'abakirisitu gatolika diyoseze ya kabgayi ari nayo bigaragara ko ifite abakirisitu bake bigunze kubera ko badafite aho guteranira bambaza imana bari hejuru y'ibihumbi mirongo irindwi na bibiri imibare yose hamwe y'abakirisitu gatolika batabasha gusenga nk'uko twayihawe n'inama y'abepiskopi gatolika mu rwanda baragera ku bihumbi magana inani mirongo itanu na birindwi n'abakirisitu magana atatu na makumyabiri na barindwi ni hafi miliyoni yose Ijwi ry'Amerika uru wa mbere uru wa mbere uri igitego
ubushakashatsi ijwi rya amerika yakoze burerekana ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri habarurwaga abakirisitu gatolika barenga miliyoni eshanu banganaga na mirongo ine na gatatu ku ijana mu rwanda ni ukuvuga hafi kimwe cya kabiri cy'abari batuye igihugu bose hamwe muri icyo gihe dusubije amaso inyuma kandi amateka ashyira kiliziya gatolika mu rwanda ku myanya y'imbere mu bafatanyabikorwa b'ubutegetsi yigaragariza cyane mu bikorwa remezo byiganjemo ibyo gusigasira no kubaka umuryango nyarwanda ubuvuzi uburezi imibereho myiza y'abaturage n'ibindi amakuru twamenye ni uko ibyinshi muri ibyo bikorwa bigikomeje hirya no hino mu gihugu imibare iheruka gutangwa na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda yagaragazaga ko insengero n'imisigiti bigera ku bihumbi icumi ubutegetsi bushinja kutuzuza ibisabwa byafunzwe hari n'ibyashyizwe ku ntonde z'ibigomba kuzarindimurwa hasi ijwi ry'amerika imaze kubona iki cyegeranyo cya kiliziya gatolika mu rwanda yegera abakirisitu gatolika mu bice bitandukanye ntitwabashije kugera hose ariko turaganira n'abakirisitu gatolika bo muri diyoseze ya kigali iya byumba ndetse n'iya gikongoro abahasengeraga turabaha ijambo muri iki kiganiro kandi turumva ingamba zaba iza vuba n'izo mu gihe kirambye kiliziya gatolika mu rwanda iteganya mu mugambi wo gukemura ikibazo ndetse n'imbogamizi yahuye nazo duhaye ijambo abakirisitu gatolika bo muri diyoseze ya byumba mu murenge wa mutete ho mu karere ka gicumbi aba tubasanze mu kazi ko kurunda umucanga wo kubakisha ku mugezi wa rusumo basengeraga kuri santarari ya mugina ya paruwasi nyina w'imana abazira ku rusengero rwa gatolika hano i mugina harafunze cyangwa harafunze hanyuma se ibi bintu byo gufunga insengero byabagizeho izihe ngaruka abantu bagize ingaruka ndende cyane kuko ubundi umunsi wo ku cyumweru cyangwa ku wundi bateraniragaho abantu babaye abashomeri birwa birukanka aho ngaho gusa nk'umunsi bagasenze basanze ari ibibazo gusenga byari bidu- bidufashije ugasanga ni byiza cyane ubwo se izo ngaruka mu mibanire bimeze bite mu mibanire y'urugo se yego cyangwa mu bavandimwe n'abavandimwe Umwana y'abavandimwe mwahuriraga ku nsengero Eh, buriya bafunguye insengero abantu bakajya basenga birad- biradufasha bifasha abantu bose eh, bakagira imyumvire myiza buryo bumvise ijambo ry'imana biba byiza cyane Mm, ntabwo ari kimwe ahangaha ubusanzwe batarahahagarika hari abantu bajyaga baza kuhasengera kuri aya mazi aha ni mu murenge wa mutete Eh, ni muri mutete aho igabanya na kageyo hakurya hano ni kageyo aha ni mutete abazaga baza kuhasengera mwebwe muhatuye byabunguraga iki njye n'ubu na- nabaga asanzwe nkorera hano rwose nta kintu bari batubungamiyeho baza bagasenga bagataha bamwe bakava abandi bakaza bafashe isengesho ryabo nta ngaruka yindi yabaye kuko n'ubundi mwange ntacyo yari gitwaye amazi baragabanyije anyura hano hirya mu nkizi Yewe.
acana amashanyarazi ubu ufite imyaka ingahe njyewe mfite mirongo itandatu n'itanu wavukiye aho navukiye hano muri kageyo hano iwacu mu mayaho amazi y'inyange yahoze uza aha hantu bahasengera njye ndabizi banatangira na mbere ku ngoma ya mbere n'uwagwagamo nari mbizi icyo gihe impamvu yaguyemo aya mazi yari akiri menshi aza kuhasengera agwamo hari umuntu umwe kuva habaho ariko kuva nyuma y'icyo gihe nta wundi wahaguye n'abandi bazaga bagasenga bagataha urabona ko hahise hatabama hahise hatabama kubera ko harimo umucanga mwi- umu- umucanga mwinshi Eh.
ndabona umucanga rero murabudaha imodoka zikaza zikawutwara Eh, zirawutwara tukabonamo agasabune kayo y'umunyeshuri bibaye ngombwa ko musaba abafunze insengero mwababwira iki ku bwacu bazifungura abantu abaturage bagasenga nk'uko bisanzwe ntacyo bibongamira rwose abaturage ubu akazi kawe ni aka kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru rwose niko kazi ngo kuki umwenda aruhuka nkafura ibi- iyi myenda nambaye amusa amuka tuganire uraho uraho uraho neza yego yego turakomeye amakuru amakuru ni meza ngusanze hano rero aha nubwo ari mu mazi ariko hari abahafataga nk'urusengero Yego.
hazaga abantu batandukanye witwa nde nitwaye imana z'abayobora risa ufite imyaka ingahe mfite imyaka makumyabiri n'irindwi aha hantu hazi kuva ryari aha hantu mpazi kuva mvutse kuko ndi gature ndi navukiye inaha yego aha hitwa ku rusumo nk'uko ubizi yego hanyuma se Yego.
wowe wabatirijwe he wasengeraga he ngewe nabatirijwe mu idini ry'abanyagatulika kuko ni naryo ababyeyi banjye barimo ariko hano nagiye mbona haza abantu benshi basi bavuga ko hari imana kandi bivuge gutyo amadini yose yarahasengeraga nta kibazo ari abanyagatulika abarokore amadini yose muri rusange wowe ku cyumweru wajyaga ujya gusenga yego ubu rero insengero zifunze ugifatamo mute bo kuba insengero zifunze hari ingaruka nyinshi kubera ko iyo umuntu yagiye gusenga hari byinshi cyane urusengero rumurinda mu buzima nko kwishora muri ibyo bintu bibi tubona hanze ahangaha nk'ibiyobyabwenge se bitewe n'inyigisho tubona muri kiliziya mu buzima bwacu bwa buri munsi yego ahandi nko muri ibyo ubwo bugizi bwa nabi ni bwo kuba umuntu yahohotera undi bitewe n'ibyo biyobyabwenge bari amenyo niba mbumva neza muragira muti ijambo ry'imana mwateranyirira abafasha cyane ijambo ry'imana riradufasha bibaye ngombwa ko mwagira icyo musaba mwasaba iki mbongeye ku bwanjye ndumva bazifungura abakirisitu bagasubira gusenga hanyuma ibyishimo bikagaruka mu miryango hari ubu mwasengeraga hano mugina yego mugina buriya ni ni santarare yego paruwasi ni nyina w'imana aho bita nyina w'imana ndahazi yego Hejuru.
kubera ko nk'uko nabivuze usanga bishora muri ibyo byose kubera kubura nk'uwo mwanya wo kujya gufata izo nyigisho abakurikiye ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo abo tutatangiranye mbibutse ko turi ku ngingo y'ifungwa ry'insengero za kiliziya gatolika mu rwanda turarebera hamwe ingaruka byagize ku bakirisitu bazisengeragamo ndetse n'ikigomba gukorwa mu rwego rwo kuvana ikibazo mu nzira kuri mikoro z'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda muracyumva eh bagira ubusa Aba babyeyi bo mu murenge wa Rutare igicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda basengeraga kuri santarari ya Nyagatoma ubu basigaye bakora urugendo rutari ruto bashaka aho guteranira nkatwe nubwo badufungiye muri paruwasi yacu ntabwo amasantarari yose afunze hari aho tubasha kujya tugasenga zarambura ku rwesero mbese nyine n'ubwo bayafunze ntabwo byatubujije gusenga Mu- mukora urugendo rungana iki kuva nka hano ujyayo n'amaguru
amasaha abiri iyo ugenda n'amaguru moto kugera irambura ni icyatanu
iki cyatanu hano muri rutare a- aboneka mu buryo bworoshye icyatanu yego ku muhinzi cyokoze ubu ngubu asigaye ari icyatanu yego ubwo ni ukuvuga ngo biba bigusaba kuba wahinze umubyizi kugira ngo ujye gusenga Cyane.
none se ibyo biraka byo biraboneka biraka biraboneka aho guhinga nta mbogamizi rero byabateye nyine byaradutonze kuko harimo urugendo ariko tumaze kubimenyera
bibaye ngombwa ko mugira icyo musaba mwasaba iki twasaba ko bongera bakadufungurira kuko hari ibyo bari basabye ko twakora turi kugenda tubigerageza gake gakeya ubwo rero dutegereje igisubizo cy'ubuyobozi cy'ababishyizeho ariko se ko bavuga ngo insengero zasakurizaga abaturage n'abandi bantu bigendera mwe ariko mubibona nk'abakiriziya gatolika Oya, ku giti cyanjye njye ntabwo ariko mbibona ntabwo nzi uko abandi babitekereza njyewe ntabwo ntabwo bansakurizaga pe ku giti cyanjye kuko ngenda avuga ku giti cyanjye ntabwo navugira umuntu wese nyine ubu ntabwo dusenga dutegereje igihe bazafungura hari ubwo bibangamiye se none bitatubangama se ubu turasenga
ese umuntu adasenze hari ikibazo yahura nacyo ni gusenga nyine bifasha umuntu n'ihuriro iryo ihuriro nyine ahantu bahurira ariko gusenga n'ubundi ntibyakuraho yuko mu rugo wasenga ufite ikibazo imana wiringiye wizeye ikagikemura ntabwo wahagara gusenga gusa yenda ihuriro bararifunze aho twahuriraga tukajya inama tugahugurana tukagira guti ubwo mbese twavuga ko bafunze amahuriro ariko gusenga n'ubundi gusenga n'umutima umuntu se yavuga ko mwahombye iki
kuba tudaterana nyine ariko ubwo nacyo ni ikibazo abantu kwirwa mu rugo ku munsi wo gusenga ntabwo nyine biba byoroshye ariko iyo byaba ngombwa abantu barihangana mutegereje mwizeye mwataye icyizere bimeze bite Oya, twari- turizeye tuzi ko yenda hari igihe bazafungura ibyangombwa n'ibyo- n'ibira- nibabikora ibyo bashaka bibaye ngombwa ko mwagira icyo musaba mwasaba iki twasaba ko ba- badufungurira nibura abantu bagasenga bakajya babona aho bahurira Ijwi ry'Amerika, uru wa mbere, uru wa mbere, uri igitego.
ijwi rya amerika muri iki kiganiro yanahaye ijambo abakirisitu gatolika bo muri paruwasi ya rutongo iherereye muri diyosezi ya kigali mu karere ka rulindo nayo yarafunzwe kuba bahasengeraga ni utubazo n'uduhurizo ko twabonye bafunga ariko ubwo n'ubundi dutegereje ko bazadufungurira hari ibyo bisabwa baba badusaba ubwo ni ugushakisha nyine ukuntu twisuganya ibisabwa bikazagerwaho bakadufungurira byabambuye ubuhe burenganzira buriya kudasenga nabyo bigira ikibazo ubu iyo dusenga tuba duhura n'abantu n'ubundi buriya hari ahantu gusenga biba byiza imitima ikaruhuka kuba byaratwamba uburenganzira ubu dusa nk'abacundera abacundera uravuga iki kutagira ahantu tubarizwa none se ubu ngubu kuba umuntu adasenga ugira ngo biba byoroshye insengero zose inaha zirafunze nta na hamwe hafunguye aho hose kugenda ukagera naho hose ni harafunze ahantu hafunguye rwose ese Ibyo- kwaba ari ku cyumweru ubona abantu bose tuba tutagenda gutya kutagiye gusenga kutagiye gusenga
rero turasenga ko hafunze none se ibyo babasaba mubona ari ngombwa ni ngombwa
mukecuru tuganire nawe
kuganira ko ari byiza kuganira ni byiza ikintu tubura tubura insengero ngo dusenge ariko noneho iyo wagiye gusenga imana twose mu mutima hararuhuka hararuhuka ntabwo ari kimwe no kwirirwa twicaye gutya uvuga uti nyamuna hari igihe ugenda nk'ubu imvura yabuze ukavuga uti reka ntere ishengesho nsame imvura ugafatanya na bagenzi bawe amahoro akaboneka mu gihugu none se ubu urareba tutamerewe nabi tubuze imvura tubuze n'insengero gusa urabona hari aho turi
icyo mwifuza ni iki turifuza ko insengero zakinguka zikinguwe ubu insengero zose zikinguwe ni ukuri imana yatanga imvura ni ukuri imana yatanga imvura twagenda tukajya gusenga tugahura n'abandi tugahuza amasengesho none zuba uri ntabwo uravuga isengesho ngo turihuze nanjye aho ndi ndi jyenyine nta sengesho turimo gutanga twese turi kumwe ngo turirire imana turirire n'igihugu ariko dusenga ibi byose byagera no kuri perezida nawe akaturenganura hari igihe se wataturenganura wowe watangiye gusengera mu bagaturika ryari mama kuva nkivuka niho nasengeraga uvuka hano muri aka gace mvuka muri aka gace muri rurindo ko mvuka i mugambazi ariko nashakiye inaha muri masoro namenye ubwenge rero tubona paruwasi nyine njye menye ubwenge iriya paruwasi tusengeramo niko twabibonye ibi rero bije ubu ngubu batubwira ngo insengero zarahagaze ngo hari ibitemewe ngo hari ibyo basaba ntangira bahagaritse insengero ni ahantu hose basenga pe nk'uko natangiye mbibabwira muri iki kiganiro dusangira ijambo yanarebye ku basengeraga kuri paruwasi ya cyanika muri diyosezi ya gikongoro mu karere ka nyamagabe mugenzi wanjye temisitokere mutijima ukorera radiyo ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda yanyarukiye cyanika njye ni umunyakaturika narabatijwe ndakomezwa mpabwa ukarisiya ndanahashyingirirwa ubwo rero imaze iminsi rero baradusabye ibyangombwa ariko ndumva bimaze kuboneka mwadufungura nk'urusengero tukajya dusenga kuko harimo abantu bamaze kujya bacika intege bari bamaze gucika intege kubera igihe kimaze badasenga mu buzima no mu mibereho cyangwa mu mibanire n'abantu ubona hari ingaruka kudasenga byabagizeho cyangwa bigenda bigira
kubera yenda nk'igihe abantu bamaze badasenga ariko yenda dusengera mu ngo cyangwa se hakaba ari n'ubwo abantu basenga nyine mu ngo zabo ariko hari ingaruka byabagizeho kuba badasenga barabamenyereye nko gusenga ku cyumweru ugasanga nyine baravuze bati kuko urusengero rudafunguye nta kundi twabona twabigenza ugasanga bamwe hari abigire mu mirimo bavuga bati yenda uyu munsi ntabwo twapfusha umunsi nta kintu dukoze ugasanga harimo abantu bigire nko mu mirimo kubera urusengero rufunze ubwo rero abo batafungiye insengero nk'ayandi madini bo bajya gusenga
ese ubona hari icyo isengesho ryabafashaga ryo gusengera hamwe nk'hano kuri paruwasi mu bijyanye n'imibereho n'imibanire mubona gusenga gutya hari icyo bifasha muri ubwo buzima ni byiza cyane impamvu ari byiza baduha inyigisho zikaducengeramo ukumva n'imbara n'aho wibeshyaga kubera inyigisho mwigishijwe mu kiliziya ukumva urigaruye cyangwa ukagira nk'igitekerezo uti rya jambo batwigishije hari icyo yenda numvaga nteshutseho ariko kubera inyigisho batwigishije hakazamo akantu kigarura
none murasaba iki ku bijyanye n'iyi paruwasi yanyu ifunze ikintu dushaka kuri paruwasi yacu ni uko yenda abashoboye kutuvuganira batuvuganira bakadufungura urusengero tukajya dusenga
nawe se usanzwe usengera hano muri iyi paruwasi cyane kuva navuka niyo paruwasi nasengeyemo ubu umaze kugera nko mu myaka ingahe ubu mfite imyaka nka mirongo itatu n'umunani isengeramo muri iyo myaka yose irashize usengera
irashize ubona hari ingaruka byagize mu mibereho yawe zaraje none se ko uvuga ati reka njye kwiyambaza kwisengera imana imfashe mu mirimo yose ngomba gukora none ukaba umuntu asengera mu rugo agasoma bibiriya ntabone uko asohoka ingaruka zaraje zinakomeye none murasaba iki nk'abakirisitu b'iyi paruwasi cyanika oya nimudufungurire ibisabwa yenda tugenda tubikora gake gake biba bibura bikora ubufasha nyine bakadufungura tugasenga ubu ngize imyaka mirongo ine n'irindwi kandi narahabatijwe ndahakomerezwa
kuri mirongo ine n'irindwi yawe yose uyimaze uri umukristo wa hano nta kibazo none se gufunga kiliziya ni ibintu byabatunguye mwabyakiriye mute ni ikintu cyadutunguye ntawe twarabyakiriye ariko ni ibintu byadutunguye ntabwo twari tuzi ko bagomba kudufungira Eh, ni ikintu cyadutunguye twabyakiriye gutyo aho bazayifungurira tuzajyayo
none mubyakira mute nk'amwe b'abanyantege nkeya bivuze iki ku bukristo bwanyu biratubabaje cyane rwose kubona badufungiye paruwasi kandi twakomoka gusenga bumva ko tu- turimo dufite akababaro ke- kenshi cyane Mm.
ubu kuva bayifunga ntabwo urabasha gusubira gusenga najya gusengera yese ko ndajya mu ba- mu badive cyangwa mu barokore none ubungubu muzehe uhuye cyangwa uwaguha guhura n'umuntu ufite gufata icyemezo ku bijyanye n'ifungurwa ryayo wamusaba iki
Na- na- ni amahoro amasaba amahoro ubundi namusaba amahoro kugira ngo badufungurire paruwasi
hari ingaruka ubona byagize ku mibanire n'ubusabane bwanyu ho n'ubu Eh, hari ingaruka nyinshi cyane twayaga tujya tujya mu misa tugahura n'abavandimwe tukaganira tukungurana ibitekerezo ariko ubu ngubu ntaho tugihurira ntaho tugihurira mu bantu bagiye mu mirimo yabo ugasanga twabuze akanya ko ko kubonana si twabona ntaho tukibonanira ariko icyo gihe iyo twayivaga mu misa twaraganiraga uko imeze tugasenga tuvuye gusenga turangiza tuganyumira kwiruhukira ariko ubu ngubu ntaho duhurira ku musozo w'iki kiganiro dusangira ijambo turabumvisha ingamba za kiliziya gatolika ifite mu gukemura iki kibazo kitayoroheye padiri vedaste kayisabe ni umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi gatolika mu rwanda ingamba za vuba ni ukurangiza ibyo dusabwa na- n'inzego zi- zibishinzwe ubwo ni rgb cyane cyane ubwo zihagarariwe n'uturere kuko ni uturere nitwo twagiye dufunga hanyuma aribyo basabye birimo kubaka amapave gushaka sound proof gushaka urukarabiro gushaka ibyo byose basaba nibyo byo mu gihe cya vuba ariko igihe kirekire cyane cyane mbona ari no guhora tuganira na leta baka aho kugira ngo igikorwa cya mbere kibe gufunga hakaba ahubwo kuvugana bati nibura bakaduha nk'iminsi mbere yo gufunga nicyo kintu cya mbona gikunda kuko ubushobozi dufite leta nayo ibibubona hari ibintu utahita ukorera ako kanya ngo bihite bishoboka kuko ntibizira rimwe nanjye nibyo nari ngiye kubabaza Mm.
nibyo nari ngiye kubabaza nkurikije urutonde rwa santarari mugaragaza zafunzwe za paruwasi zafunzwe kibungo niyo eh, bigaragara ko irimo umubare ah, munini cyane ibi bintu biraboroheye kuri kiliziya gatolika Ah, ntibitworoheye ariko iyo byabaye sugira tubyakira uko byaje Ah, ni ibintu n'abepiskopi barabivuze yuko bibahangayikishije ikijya guhangayikisha umwepiskopi akakivuga arumva ntabwo ntabwo kiba kimworoheye Eh, rero ntabwo ntabwo bitworoheye ariko ikiri ikiza muri ibyo ngibyo ni uko abo bahagarariye inzego za leta iyo muvuganye ntabwo bakuka inabi barakwakira bakakuvugisha bakakubwira yuko ibyo musaba mwabikora ubu ngubu hariho ibyakozwe eh, hariho abagerageje kurangiza ariko bakaba babwira bati mube murindiriye icyo nicyo turiho dusaba yuko nibura barangije cyangwa aba- abari mu nzira rwose zo kurangiza baba babafunguriye kugira ngo abakirisitu bashobore gusenga kuko gusenga ni ikintu gifite agaciro cyane ku gihugu ariko cyane cyane no ku- kuri buri muntu usenga udasenga burya roho ye irangirika Mu- niba nkumva neza uragira uti ibiganiro bimeze neza hagati ya kiliziya gatolika n'ubutegetsi bwite bwa leta Eh, turavugana kandi bakatwitaba ntabwo uhamagara ngo bange kukwitaba ntabwo babwira ikibazo ngo bagukanike bakubwire nabi ibiganiro biri- birakorwa mu mwuka mwiza ntabwo ari umwuka wo guhangana dufite icyizere inshuti bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ikiganiro cya none naha ngicumbikiye tuzasubukura ubutaha kuri iyi ngingo ikomeje kuvugisha abatari bake nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro by'umwihariko mugenzi wanjye tebesitokere mutijima abo tutavuganye namwe muzatubwire uko byifashe iwanyu ngaho nimukomeze munogerwe na gahunda zacu ku ijwi ry'amerika kuri mikoro z'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda mwumvaga eh bagira ubusa naho utaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose